tubagezaho buri cyumweru tubashimire kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo no kuri interinete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu frederic nkundikije bapfasoni mwese muri mu kiganiro cyacu cyo muri aka kanya murakoze cyane rwose kuba mwashoboye kutwitaba hanyuma nashaka ubwa mbere na mbere mfatire kuri aka kanya mbonereho kuba kwifuriza reka umunsi mukuru mwiza umunsi mukuru w'abakenyezi uhimbazwa ku isi yose kuri tariki umunani y'ukwezi kwa gatatu ndabakeje rero mwese uko muri babiri murakoze cyane Fredy kutwifuriza uwo munsi mukuru mwiza namwe nizere ko mumeze neza murakoze no ku butumire murakoze murakoze urakoze cyane kutwifuriza umunsi mukuru mwiza ni byiza cyane ndifurije umunsi mukuru mwiza abo turi kumwe n'abakenyezi batwumviriza ni vyiza cyane rwose nk'uko rero turiko turabivuga ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwahariwe abakenyezi icivugo c'umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku isi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ni uguharanira gushira hamwe eka gushirwa hamwe arivyo bita inclusion eka no kuhatanga akarorero k'ukuntu abafasoni nabo nyene bosanga badakumiriwe eka bari mu nzego zose bari mu bibanza vya mbere haba mu vyerekeye ubutunzi ikibano no ku mitumba aho bari hose uyu munsi rero nk'uko twabivuze ni umunsi wahimbajwe ahantu hose ku isi nashaka ubwa mbere na mbere professeur marie louise baricako mutangure mutwidondore mu majambo make cyane rwose imbere ko tubandanye dr marie louise baricako ndongoye umuhari n'amahoro uharanira amahoro n'umutekano mu burundi abakenyezi n'abigeme bari hamwe twama minsi yose natwe nk'uko abandi bose babikora tujya hamwe kugira ngo duhimbaze uwo munsi mukuru wahariwe abakenyezi mu gihugu cyacu cy'uburundi turashima intambwe uburundi bwageze ko nk'ibindi bihugu byose ariko tukaraba rimwe rimwe muri byinshi tugasanga byinshi biracyari ku mpapuro biracyari amajambo ivyo bibazo turabigaruka ko mu kanya gatoya dr marie louise baricako ariko nashaka na madame zina ntiranyi bagira nawe nyene batwidondore atubwire icakora muri iki gihe n'ahari murakoze cane fredi nagomba mbare ndamutse uwo mutumire wundi ari mu burundi jewe ni uh, ntiranyibagira uh, zena uh, mba mu muji witwa buffalo new york turi hafi ya canada ndi muri etazini nkaba nigisha kuri universite state university of new york nigisha igifaransa mugabo ndigisha na women studies ibijyanye n'abakenyezi nkaba kandi ndi active muri kominote y'abarundikazi bari hanze cyane cyane muri amerika murakoze murakoze cyane rwose nk'uko twabivuze rero uyu munsi ni umunsi uhambaye cyane rwose ku isi hose icivugo cy'umwaka nk'uko twabivuze ni ugukora gutanga akarorero mu byerekeye gushira abafasoni abakenyezi mu nzego zose eka haba mu mashuri haba he kugira ntibakumigwe ahantu na hamwe nashaka madame marie louise baricako mutubwire ubwa mbere na mbere icyo muvuga kuri icyo civugo cy'umwaka icivugo cy'umwaka ku by'ukuri gishingiye cyane ku byo guteza imbere abakenyezi kugira ngo baheze nabo bashigikire iterambere bafashe mu iterambere ry'ibihugu birajyanye n'ibyo uvuze ni ibyo gushyiramo abakenyezi ibintu tumaze kw'igihe kirekire tuvuga ni ibintu ibihugu byose byiyemeje harimo n'igihugu cyacu cy'u Burundi ariko turacaraba tugasanga intambwe iracara ndende inzira iracana ndende hariho ibyakoretse hariho ibyarushobotse iyo turabye aho twavuye n'aho tugeze uyu munsi n'ukuri twashobora kuvuga yuko hariho ikitari gito cyakoretse muga dushobora tukabiraba naho tugize tuti kugira ngo igihugu gitere imbere by'ukuri kuri bose bizosaba yuko atabakumirwa atabashyirwa munsi y'abandi haracari intambwe kugira ngo uburundi buhashike abakenyezi baracari munsi cyane ubutunzi ari mu bya politiki ari mu bindi byose gutunganya igihugu mu nzira zimwe cyangwa izindi urabona by'ukuri ko abakenyezi bakiri kure baracari kure no mu- uraba no mu- mu by'amashuri urabye no mu bindi byose haracari intambwe y'uko igihugu gikeneye gufata ingingo yo gushyira imbere icyo kintu cyo guteza imbere abakenyezi by'ukuri ukaba umugambi wa leta kandi umugambi baheza baga- bagashigikira bagahagurukira gushyira mu ngiro Na- namwe madame zina ntiranyibagira nashaka eh, imbere yuko tuja ku muzi w'ikiganiro ku- mugire icyo muvuze ku civugo cy'uyu mwaka aho bavuga ko n'abafasoni abantu bose barimwo gutanga aka- akarorero kugendera inyifato yo gushira abafasoni abakenyezi mu nzego zose haba mu vyerekeye ubutunzi amashure mu kibano n'ahantu hose ico civugo mu kivuga ko iki?
Ah, murakoze cyane icyo kivugo ni cyiza kandi umenga uko umwaka utashe hama hari icivugo cyiza mugabo no kuraba ukuntu ivyo vyivugo tubishira mu ngiro nk'uko uwo mutumire wende yabivuze nibyo ah, in- impinga iracari ndende mugabo hariho ibi- ivyagiye birakorwa haba mu burundi canke mu- ku- mu bindi bihugu Ah, nk'uko ikivugo kibivuga ni uko umukenyezi nawe ahabwa ikibanza cyane cyane mu nzego aho amadesiziyo afatirwa aho, aho abagabo bari sinavuga ko ari ah, juste kuza ko ari umukenyezi gusa mugabo agateka kiwe naho kakubahirizwa Ah, nka- nk'akarorero mu bijyanye n'ubutunzi ah, nkaraba nka- nka- cyane cyane nk'iwacu i burundi abakenyezi benshi n- n'abarimyi Ah, rero if- bi- bisaba yuko bagira ah, bahabwa amahigwe yo kuronka imitahe kugira ngo ah, bashobore kwiteza imbere ah, mu butunzi bashobore guteza imbere imiryango bateze imbere n'igihugu rero aba- abakenyezi batarimwo kandi murazi yuko ku isi yose abakenyezi nitwe turi benshi ni ukuvuga yuko muri izo terambere tuvuga abo bantu bari ku bwinshi batarimwo nta kuntu bazokwisununwa naho tubavuga ngo bari ngo inclusion Ah, nibyo inclusion irahari nta muntu bavuga ngo ngo banyegisiwe kubera ngo ndi umukenyezi ahubwo ni ukubona yuko abakenyezi bashoboye kandi bagahabwa agateka nk'ak'abagabo bahabwa Ego, bakabona yuko abakenyezi nabo badasigaye inyuma hari ah, amashirahamwe aharanira ineza y'abanya- y'abapfasoni avuga ko mu gihe abapfasoni bonyine bumvise ko baterezwa kugendera eka no kwerekana uko kuja hamwe uko kurwanya kudakumirwa ah, ari byo bituma kandi baba- eka bagira ububasha bukomeye bakumva ko bafise ububasha murabona ko abafasoni turetse nk'abafasoni baharanira basanzwe bazi ko baharanira inyungu z'abakenyezi muribaza ko ivyo vyose bimaze kwinjira mu mitima y'abafasoni bose nko mu burundi bakumva ko batezwa kuja hamwe bakumva ko bategerezwa kugwanira ibibanza bafise ko uburenganzira madamu baricako abacapasoni barabyumva barabyumva kuko uravye ibikorwa ibintu byose bimaze gukorwa nta na kimwe cizanye ni uko aba- aba- abakenyezi bagiye hamwe bakabiharanira aho tugeze urwego tugeze ko intambwe tumaze kugira ni kubera yuko abakenyezi bahagurutse bakabirwanira kandi n'ubu baracabirwanira rero iyo ariko baravuga ngo abakenyezi nibaje hamwe ego bari hamwe kandi zema ntitwicaranye ntituzinanye mugabo tuvuga bimwe urabyumva ntitwavuga ngo ntituri hamwe kuko turabihurize ko icyo twifuriza abakenyezi b'u Burundi niko cyo twifuriza igihugu cy'u Burundi turagihuriye ko turagisangiye ni ukuvuga yuko icyo kintu ubwo rugamba bwo kugira ngo turondere abakenyezi nabo guhabwa icyo kibanza kibe kibabereye kandi kibakwiriye kuko ari abanyagihugu nk'abandi turagihuriye ko nicyo kintu turi ko kiraharanira uno munsi ndifuza rero yuko ijwi ryacu ryokumvikana kugira ngo ibintu mu burundi bihu- nk'igihugu cyacu cyangwa ibindi bihugu ibyo biyemeje bakavuga yuko bakemera yuko abakenyezi ari abanyagihugu nk'abagabo kandi barinda gufatwa nk'abanyagihugu babikwiriye ibyo bintu nibize mu majambo bive mu mpapuro bive mu ngiro tubibone madame zena ntiranyuragira icyo kibazo namwe ndakibabaze murabona ko muri iki gihe nk'uko icyo kivugo kibivuga ko mu gihe abafasoni bagiye hamwe eka bakumva ko bategerezwa gutanga akarorero ku kuntu badashobora kwemera kurenganywa bategerezwa kuba bashizwe mu nzego zose muribaza ko icyo kintu kihari mu burundi cyane cyane ku bafasoni baba mu mitumba baba ku mitumba baba haruguru turetse abafasoni baharanira ineza y'abandi bafasoni Eh, murakoze cyane kuri icyo kibazo eh, ba- baracumva kuko ubu muri ino minsi nibo baja mu makoperative nibo baja mu mashirahamwe baga- bakaja hamwe bagakorana baracumva kuko barabona ko gikenewe baracumva kuko barabona ko bakeneye kudandaza bakeneye guhabwa imitahe kugira ba- ngo bagire eh, petite commerce Ah, kuko ni ibintu biri spontane sinzi ingene kivuga ni ni ibintu biboneka ko muri ino mi- myaka tugezemwo Ah, umukenyezi arabona ko adashobora gusigara inyuma Arabo- n'abari mu mitumba barabibona kuko bariko baraja hamwe bariko barijukira amakoperative bariko barijukira sinzi ko tu- twa- twabivuze kare ba- hariho amabanki y'abakenyezi hariho aba- abakora amaproje y'abakenyezi mugabo kandi subire mvuge barya abakenyezi b'abarimyi barabona yuko nawe naho ba- ari abarimyi barakeneye gutera imbere Ah, rero novuga ko babizi kandi barabiharanira Ah, nk'uko uwo mukenyezi wundi yabivuze ah, ijwi ryabo ritegerezwa gushika kure kandi nibo barish- ba- nitwe tuzorishikana kure twebwe abakenyezi Nti- ntibokwicara rero ngo bavuge ngo ngo uwundi azobinkorera urumva nibo bategereza kuvyikorera ahubwo bategereza guhabwa u- gushyigikirwa kandi leta iriko irabashigikira ah, haba ku mitumba haba mu maprovensi urabona yuko abakenyezi badashobora gusigara inyuma ego me madame marie louise baricako ah, mwavuze ko hari intambwe imaze guterwa ah, cyane cyane mu vyerekeye uburenganzira bw'abakenyezi ariko nk'uko mwabivuze intambwe iracari ndende ku bwanyu naho ah, heze igihe ah, abantu batera akamo ko haba ubungane bw'ibitsina eka uburenganzira bumwe ivyo ntibirashika kwihangiro abapfasoni n'abakenyezi eka n'abarundi muri rusange bipfuza eka n'abashingantahe bose kw'isi yose cyangwa abapfasoni bo kw'isi yose ku bwanyu intambamyi ziri hehe intambamyi iraba irashobora kuva kuri byinshi irashobora kuva ku buryo um, abajejwe gufata ingingo batagishira icyo kibazo cy'abakenyezi batagishira mu bintu bihambaye bikeneye gushyirwa kw'inguvu imbere y'ibindi byinshi intambamyi irashobora kuva yuko hakiriho ka- bwa buryo tubona ibintu bya kimwe bita mu gisiasa patriarca gutuma yuko muri byinshi umugabo ari we afise ububasha ari we ari hejuru ari we ategeka ibyo nabyo birashoboka ikindi nacyo gishobora kuba intambamyi ni uko tuvuye muri biriya patriarika nyine birava mu bagabo benshi bashobora kuba bari no mu nzego zihambaye zifata ingingo bakaba batabyemera bakizana icyo bakabona yuko uri kuvuga ibintu bidakomeye ariko ari ikintu gikomeye cyane ni ukuvuga ikindi rero nacyo twari ko turavuga eh, nabyo nayavuze ko kandi n'iby'abakenyezi barihagararira barivugira mugabo twame twibuka yuko mu burundi gushika uno munsi turabye ingene aban- abana baja mu ishuri ingene abavyeyi aho bashira inguvu kurusha ahandi abenshi baracashira inguvu ku muhungu ejo bundi twaragize ice eh, etude iraba ingene abana bava muri ajya amashuri ajya amashuri ya fondamentale na post fondamentale harimo abana benshi ariko bava mu mashuri amaturage dusanga abakobwa benshi baravamo kubera iki kubera haraba ubukene mu miryango ababyeyi bagaca babona ko ko habaye ubukene reka basi dukuremo umukobwa umuhungu asigara ariga kumva ibintu nk'ibyo ibyo rero byose ni ibintu bishobora gutuma icyo kintu kitanyaruka mugabo cyane cyane hariho icyo kintu cy'ubushake cy'ubushake bw'abafata ingingo kugira ngo babone ko icyo kintu bagihagarariye iminsi yose icyo kintu cy'abakenyezi kirakenewe mu bategetsi bo hejuru umuntu agifata mu minwa akakivugira akakigwanira gushyika gikorwe kuko ntibi- ntibica binyuka gukorwa hari ukuntu ah, sosiyete iba yarabayeho yaramenyereye ibintu yamenyereye kugira ngo bikuremo ntibyoroshe murabona Biragorana madame rwose.
Ma- marie louise baricako murabona har- hari icokorwa kugira ngo ubwo bushake bw'abafata ingingo buhinduke canke eka buboneke Ah, ibyo nta gahato gashoboka ni abakenyezi bazoguma bavuga abakenyezi baguma bavuga gushika ijwi ryabo ryumvikane hanyuma turondere ababyumva babidufashe kuko burya urwo rugamba naho tuguma tubivuga si urugamba rw'abakenyezi ni urugamba rwa bose kuko iyo abakenyezi bateye imbere umukenyezi agatera imbere aka- akaronka uburyo agatunga urugo ruba rutunze umuryango uba utunze rero si ikibazo cy'abakenyezi gusa n'abagabo babyumva badufashe duhagurukane twese tubivuge twese abahungu babyumva badufashe bashyigikire abakobwa tubivuge gushyika babyumve kuko nta yindi nta ji nta buryo bundi na bumwe buriho Ma- madamu zenya ntiranyuragira haraheze imyaka itari mike ubwo burenganzira bwa faso n'ubw'abakenyezi eh, buharanirwa ariko intambwe irahari nk'uko mwabivuze ariko ntirashika ahantu abantu bose cyangwa abafasoni n'abakenyezi bashobora kwishima bakabona ko ubungane hagati y'ibitsina ari bwose ku bwanyu intambamyi ziri he murakoze cyane um, intambamyi genocide mugabo izo novuga zikuru zikuru cyane cyane uravye mu gihugu cyacu Burundi icambere novuga ko ari vyabuze vya patriarca umengo hari akamenyero yuko umugabo ari we akontribua muri byose umukenyezi akarindira bakamuha ica kabiri ni mico y'iwacu usanga umenga umukenyezi ate- yateguwe kuguma muhira akarera abana hanyuma agateka mugabo ubu umukenyezi niwe aja kurima niwe aja kurondera niwe aja kudandaza urumva umukenyezi akora byose rero ategereza gushigikirwa ico ni ica kabiri ica gatatu ni ivy'uburyo guhabwa uburyo kugira ngo biteze imbere kuko tusuba inyuma gatoyi uyu munsi mpuzamakungu watanguye kubera agateka k'abakozi kuva kera muri amerika ukuntu vyatanguye bashaka abakenyezi nabo bagire bahembwe nk'abagabo bahembwe amasaha a- a- ba- bakora abameze neza nk'abandi bakozi kugira ngo ntibakumigwe mugabo ubunye turagenda kuri stade tukatamba tukambara ibitenge mugabo ntidushobora kwibagira yuko uyu munsi wari uwo kugira ngo duharanire agateka ki- mu buntu- mu- mu butunzi urumva rero umu- umukenyezi adafise adahawe amahirwe y'ukuntu imitahe kugira ngo nawe ateze imbere umuryango yisununure agire ah, ico nokwita source de revenu ashobore gufasha ujya mugabo we amusahirize ah, iyo izoguma ari intambamye hama iyindi yaga- novuga nini n'amagara n'amagara y'umukenyezi umukenyezi adafise amagara ntazoza kwiteza imbere canke ngo aje ku- ku meza aho abandi bariko baravugira bafata amadesizio nicyo tuba dutegereza kwitaho ah, amagara y'abakenyezi haba ah, abatwara igihugu haba abakenyezi bonyene hama ikindi gikuru ni uko abakenyezi twikumira hari abakenyezi benshi bashobora bavuga ngo ngiye kuvuga ico nosaba umenga ncabwo ishira soni naha muri amerika twe tubaye hari igihe iyo umukenyezi agiye gusaba agateka kiwe baca bavuga ngo ngo ni ngo umukenyezi w'umushirasoni ngo reka gwasa kungana n'abagabo oya ahubwo ni ukugira ngo twe dufashe natwe abagabo ni ukugira ngo natwe twisununure abakenyezi ah, dufashe umuryango dufashe mu gihugu ku bwanyu madamu zena ntiranyuragira hari ikintu cyokorwa mu buryo bwihutirwa kugira ngo ibintu bihinduke
kugira ngo ibintu bihinduke ni uko abakenyezi tubandanye tuvuga ni uko abagabo mudu- badushigikira ni uko abagabo bacu basaza bacu badushigikira ni uko intwaro abari ku butegetsi bashigikira ico kintu y'uko umukenyezi ateza nawe ku gutera imbere kandi ndazi biriko birakogwa mugabo ni ibintu vyo kwamizako si ibintu vy'umunsi umwe gusa si ibintu vy'ukwezi kwa gatatu gusa ni ibintu umuntu aguma yamizako buri munsi ukabona yuko nyuma hageze kuja kw'ishure abana b'abakobwa bahabwe agaciro nk'abahungu hageze gutorana amatongo abakobwa nabo bagira ico ico baronka nyimba ari igiseke mba ari iki ntiba- ntiba- ntibavuge gusa ngo aba- ngo abagabo nibo baronka mugabo sindiko ndavuga ngo ngo umukenyezi batereza kuba umugabo oya je ndiko ndavuga ahubwo aga- agateka k'umukenyezi gakogwe ah, cane cane abakenyezi tugaharanire mugabo n'abari mu ntwaro mu nzego ba- nabo nyene babishiremo inguvu Eh, ndagaruka kuri ca kivuga madamu louise baricako kivuga ko eka niyo abafasoni bagiye hamwe iyo bagiye hamwe bakumva bakagendera uko gushaka kungana ah, uko kurwanira uburenganzira bwabo bibafasha kuko usanga babona ko bari mu murwi bakabona ko bafise agaciro eka bakaba bafise n'ububasha bwo gusaba ibyo ba- basaba akamo mutera abakenyezi muri rusange naka ku vyerekeye uruhara bogira Eh, akamo twotera abakenyezi ni uko batokwicara barindira ibintu bijye byikore ntibizokunda ntibizobona ari nuko byikora ni iby'ukuri abakenyezi turinda kuja hamwe tugafatanya urwo rugamba kuko si urugamba rworoshe kandi burya guhindura ibintu byabayeho kuva kera mu mico no mu migenzo si ibintu byoroshe ni ibintu bizofata umwanya mugabo duharanire kubikora ariko icyo mbona icyo nzu ntabwo agaruka kirahambaye cyane izi si uko abakenyezi barinda gutera imbere bakiteza imbere ni ukuri mu butunzi igihe cyose utazoba ufite icyo uzana nta jambo uzoronka nta kibanza uzoronka nibyo tubona biriko biraba rero birakenewe ko abakenyezi n'ukuri twese duharanira gufashanya kugira ngo abakenyezi baronke ingene biteza imbere urabona turafite na kijya kibazo cagoye c'uko abakenyezi badafise irya tegeko ryo gutorana nabyo birabazibira gatoyi ariko no mu mwanya ritaraza no mu mwanya ritaraza tugume turivugira ariko tubivugire kandi abakenyezi barondera uburyo bwose bushoboka bwo kwiteza imbere kuko ico kintu kizofasha ikindi kintu gihambaye bokora no kuraba gucungera ko ata mwana w'umukobwa asubira kutaja mu ishuri cyangwa aja mu ishuri ngo abijemo atarihejeje kuko ni ikintu gikomeye cyane ibyo bizotwubaka n'ibyo bizodufashiriza abakobwa bacu gukura bahagaze neza kandi bafite ijambo rero jo numva icyo kintu cyo kugira ngo tukaguma tubirwanira dushigikirana ni ikintu gikomeye cyane kandi turagishobora nk'abarundikazi madame zena ntiranyibagira kuja hamwe eka nk'umurwi kuja hamwe kugendera ingingo kugendera eka kwerekana ubushake bwo kurwanira no guhanira uburenganzira bw'abakenyezi n'abafasoni ni ikintu gihambaye cyane rwose akamamotera abafasoni muri iki gihe muri rusange ni akahe murakoze ni ikintu gikomeye cyane kuja hamwe kuko union fair force kandi umuntu ari umwe ntacyo yimarira icyo notera akama abakenzi ni ukubabwira yuko duheza kuja hamwe kugira ngo turwanire aho gateka kacu kuko dusanzayemo wese avuga ukundi kwiwe tutari hamwe nta n'ubu uzotwumviriza kandi nk'uko mubibona turiko turaja hamwe baba bari hanze baba bari mu gihugu turiko dukora hamwe kugira ngo dushikane ijwi ryacu kure murabona ko no ngaha mu bihugu tubayemwo tuwe abari hanze amakreba arahari amaorganisation arahari kandi ugiye kuvuga wenyene ngiye gusaba iki n'iki n'iki sise kiba ngiye muri abantu mirongo ibiri ni nka burya tugira marche de femme mu kwezi kwa gatatu kama twabigize tukagenda tugatambuka muri ville tukavuga ati turiko dusaba amashuri yugurwe meza y'abakenyezi amabanki aho imitahe y'abakenyezi tugiye turi igihumbi niyo umuntu agira ari umwe canke batanu sico kimwe urumva y'abakenyezi tuza kuja hamwe tugakorana tugashigikirana iyo umukegezi umwe agize fikise abandi bakaja hamwe bakamurabiraho bakabaha inspiration mugabo tugahana inguvu ikindi novuga cane cane ni uko tugiye hamwe tuvuga ko tuba turagwanya abagabo dushaka kugira ngo dukorane twese tuje hamwe dufashanye kwiteza imbere no guteza igihugu murakoze murakoze professeur marie louise baricaka mu kanya gatoya cyane rwose akamo mwotera abashinga ntahe abagabo abahungu n'akahe mu nzira yo gufasha kwihutisha uburenganzira bwa fasoni bungana n'ubw'abagabo abahungu eka n'abashinga ntahe mu kanya gato umunota umwe akamo akamo notera abagabo karanyaruka cyane icyo nifuza ko abagabo batahura ni uko iyo turiko turavuga kunganisha abagabo n'abagore tugufite abagabo tugufite abagabo ni ukugira ngo tuje ahabona dushobore gusadikanya twubake ibyagutse kurusha ibyo bari kubaka bonyine twebwe badusize inyuma batatubaza batatugisha inama ataco dukorana namba badufata nk'abana icyo kintu dogitahura tugashyira hamwe two kubaka ibikomeye gusumba ibyo umwe yubaka rero niko kamuntu batera batahuriye ko tutari ko turongera kuba kubasita no kubagwanya no kubahonyanga turiko turongera kubagurira none rero boca babitahuye bagaca badushigikira kandi burya mugiye kubiraba neza abagabo bose babitahuye barashigikira abakenyezi babo kandi iyo babashigikiye bashika kure rero nibaza yuko ico kintu dushoboye kugishikako tukagura gutyo n'ibindi byose turondera ibyo bindi byose turondera twosanga vyikoze ego namwe mu gusozera madame zena professeur zena ntiyanyibagira akamumotera abahungu abagabo abashinga ntahe kugira ngo uyu mugambi wo kunganisha uburenganzira hagati y'abagabo n'abagore bungane akamumotera ni nkakahe akanya gato murakoze ego naje ico novuga nico madamu wize yavuze abagabo mudushigikire kuko nk'uko mubizi duruwa do la femme ni duruwa y'umuntu wese si ukuvuga ngo ni ukubagwanya ni ukugira ngo dushire hamwe tugire inguvu twese ni amantanga akariro ku muryango umugabo n'umugore ba- bashigikiranye bakorera hamwe umuryango utera imbere gusumba iyo umuntu akora wenyine araruha fizikuma araruha mu- ah, bidasanzwe rero ah, nti- ntitubikora twenyine abagabo ntibabandaye badushigikira kandi biraboneka yuko iyo babyumva babitahura dushika kure nta ntitubikora twenyine hama abahungu nabo bakira bajene urwaruka ni ukumenya yuko abakobwa ari abapartenere ni abantu ah, duko- dukora du- bakorana si abantu baje kubagwanya novuga ngo ni ukuvuga ngo ni ukuba umugore mugabo oya ahubwo ni kugira ngo babe abapartenere ega- par egare bakorane kugira ngo bateze imbere igihugu Professeur Zeda Ntiranyibagira ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwahari radio Ijwi ry'Amerika kuri uyu munsi uhambaye umunsi wo guhimbaza eh, umunsi wahariwe abakenyezi abafasoni eh, kandi abagore muri rusange mwakoze Murakoze namwe kuduha aka kanya murakoze ndabashimiye namwe Professeur Marie Louise Brechako ku kanya mwatoye ngo kugira ngo muganire ne radio Ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo gihambaye cyane rwose cy'umunsi mukuru wahariwe abafasoni ku isi hose mwakoze ndabashimiye ko mwamuha ijambo ndashimiye na jana twafatanya iki kiganiro turabashimiye murakoze murakoze turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi dusangire ijambo mwakoze ndagushimiye frederic nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi ry'amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radiyo zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radiyo ijwi ry'amerika kandi murakarama
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
Hori, horere mama Hora, mwiza wanje Hora, uenda hende Kagu, ozerirenge Hora, senchuti yanje Hora, gashitse kimana Yakumpa, yirakubona uri naso naso wanyu ora nzo kujani wacu uri naso naso wanyu ora nzo kujani wacu ora se mwiza wanje ora se nshuti yanje Ora nyima y'umugamba yikima ntibatere Ora kanyana k'iburundi kikina bagacura Ora kanyana k'iburundi kikina bagacura Ora se mwiza wanje Ora se nshuti yanje Waje imana icanye iyindi iteze ibiganza niwanyirije ku zuba waje ukwezi kwaka niwanyirije ku zuba waje ukwezi kwaka